Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwibe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri y'ukwezi kwa kane ibyo rero twarabishimye cyane rwose kuko byari bimaze kuzana ingaruka mbi y'uko abajejwe intwaro baca bamerera nabi abantu mu misozi nanone rero tugira imana y'uko nyakubahwa buramatari yaciye abyumva vuba
uyu ni mariya nijimbere umwishyirahamwe riharanira agateka k'abakinzi mu ntara ya rutana mu burundi inkuru cyo kimwe n'andi makuru twabateguriye yerekeye uburundi turabashikiriza mu kanya kari imbere amashyirahamwe yitaho agateka k'abakenyezi arashima ingingo yafashwe na buramatari w'intara ya rutana yo gusubiza abakenyezi agateka kabo ko kwishyira no kwizana inkuru twateguriye na mugenzi wacu fidelite ishatse yishikiye mu ntara ya rutana gutohoza iyo nkuru
abakenyezi bo mu rutana badaherekejwe n'abagabo babo bari barabujijwe kurera isaha imwe y'ijoro mu tubare iyo ngingo yafashwe na musitanteri wa komine rutana nkundiza nyesdora haraheze indwi kuva ishyizwe ahabona bamwe mu banyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya rutana twaganiriye ntibayakiranye ugweze mbere bamwe muri bo bavuga ko itoroshe Cyambere ari ikibazo kigoye Eh, abarundi baragoye reka
Eh, igituma itoroshye ni uko wohava ugenda kugira ngo ndagufashe ndagiye kugufunga ugaca usanga umugabo wiwe kumbure yari asanzwe azi yari muri icyo gihe rero naho ayo masaha yoba yarenze ntibyoroshye kuko uwo mugabo we niwe hava aca agaruka nawe ati reka kumufata kuko jewe nari nzi yari kagiye tubyumvikanye nabo bari kumwe ndabazi nicyo gituma ari ukubiraba neza eh, nk'uwofatwa bakaraba neza uwo bari kumwe uwo ari we eh, bitabaye yuko bosanga ariho uguye mu mporero atari mw'ibyo bibujijwe mu mashyirahamwe yitaye iby'agateka k'abakenyezi mu rutana bavuga ko iyo ngingo ije gusubiza inyuma ubwigenge bw'umukenyezi mariya imbere asohoka ishyirahamwe yitaye agateka k'abakenyezi dushire hamwe mu ntara ya rutana ni ikintu kije gusubiza umukenyezi inyuma kuko n'utaba ari mu kirabo arashobora kuba ari hanze muri utu na turiya ni ingingo rero yafashe ihutihuti itaduhumurije ubuyobozi bw'intara ya rutana barabonye nabo nyene ko iyo ngingo itorohereza abakenyezi bedi nyandwi arongoye intara ya rutana tumwakwiye ku telefone yatumenyesheje ko bihweje utunenge tw'iyo ngingo baciye babona ko vyoba vyiza bayihagaritse hariho nk'abapfakazi bataba bafise abagabo none urumva nimba yo bakeneye guca mu kabare uyo atagira umugabo twumva yuko boba bamurenganije hanyuma hariho imiryango itunzwe n'abakenyezi byoshika yuko isaha imwe uwo mukenyezi aba akiko aradandaza eh, mu kabare atari kumwe n'umugabo urumva uciye umufatiraho ngo ntari kumwe n'umugabo uwo umurengeye agateka kiwe rero ntawe wari gushobora kureka ngo iyo ngingo ibandanye ikora gutyo no twaca dufata ingo yo kuyihagarika amashirahamwe yitaye agateka k'abakenyezi mu ntara ya rutana kiranye ugwezi ihagarika ry'iyo ngingo mariya imbere ibyo rero twarabishimye cyane rwose kuko byari bimaze kuzana ingaruka mbi y'uko abajejwe intwaro baca bamerera nabi abantu mu misozi nanone rero tugira imana y'uko nyakubahwa buramatari yaciye abyumva vuba akabona gufata iyindi ngingo iba irabangiriye irya ya mbere kugira harinde hafatwa ingingo yo kubuza abakenyezi batari kumwe n'abagabo babo kurenza isaha imwe mu tubare vyavuye ku bakenyezi babiri bo ku mugwa mukuru w'intara ya rutana bagwaniye mu kabare bapfa umugabo i bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika
urakoze fidelite mu minota mikeyi iheze urubanza rw'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi abasirikare abajenero nka bane eka n'umukoloneli hamwe n'abashaka indishi y'akababaro bose urwo rubanza ruhejeje kumvirizwa mu kanya twari kumwe na mugenzi wacu eloge wirikaneza akaba yatubwiye ukuntu urwo rubanza rwabaye
mu rubanza rw'ubumutse fredi ahanini humvirijwe abasaba indishyi z'akababaro aba nabo ni leta y'u Burundi muri leta y'u Burundi harimo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi buvuga yuko hari abasirikare bagera ku icenda bapfuye ku itariki eh, ya cumi na kane hanyuma bukaba ngo bwaribwe ibigwanisho harimwo n'ibikoho binini binini ndetse n'ikiduga c'ingwano ca burende cononekaye aha amafaranga yose hamwe busaba akaba agera ku miliyoni zirenga amajana atatu na mirongo itandatu na zibiri z'amarundi ubushikiranganji bw'umutekano nabwo nyene muri leta busaba imiliyoni zirenga amajana indwi na mirongo icyenda na zibiri kubera abapolisi bishwe eh, hanyuma n'inzu zabomaguwe hamwe n'ibikoresho byibwe harimo imyambaro imfungurwa n'ibindi aha rero ababuranira leta mu bushikiranganji bw'umutekano n'ubw'ikwibuna bansi basaba yuko aba eh, bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi boheza eh, ubushikiranganji bw'umutekano busaba miliyoni zirenga amajana indwi na mirongo icyenda na zitatu hanyuma abaserukira leta muri uru rubanza basabye yuko aba bori- abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi boriha aya mafaranga mbere eh, batevye bagaca bashirirwa ko ibice bitandatu ku ijana kandi mu gihe ngo batoba bashoboye kuriha aya mafaranga imiryango yabo ni ukuvuga abakenyezi babo bagaheza bakayariha kuko ngo igitabo c'ingo n'imiryango kivuga yuko iyo umugabo afashe ideni umukenyezi ashobora kuririha abo bagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi nabo babivuga ko iki bishuye iki abagize gushaka guhika ubutegetsi uyu munsi humvirijwe eh, abasirikare n'abapolisi bane bafise ipete rya generale generale sekenya ndayirukiye yahakanye ibyagirizwa byose yavuze ati nta hantu namwe mwonyereka yuko jewe natumye abantu kwica cyangwa kubomora ibintu asubira kuvuga yuko ibyabaye ku itariki ya cumi na gatatu aho ibigwanisho bisohoka bidashobora kuba umushikiranganji w'ukwivuna abansi n'umukuru w'iyo biku bya gisirikare mm, bidashobora gusohoka batabizi akasaba yuko nabo nyene bobazwa kuko we ngo atari afise ingabo ategeka ico bita kuba muri chaine de commandement muri rw'igifaransa yahakanye ivyagizwa byose rero aca anasaba yuko abantu bagize ibi bitigiri boja gusubira kwerekana ibitigiri vy- vy'ibintu bigurwa kuko ngo yabaye umusirikare kuva kera azi n'ingene ibintu bigurwa yavuze nk'akarorero ka blende abaguzwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo mu myaka ya mirongo umunani basaba imiliyoni zirenga amajana atandatu na mirongo irindwi ko ubu uye atana igihumbi yogurwa uravye mu bijanye n'ubutunzi n'ingene ibintu vyagiye birahindagurika ibi mbere byanavuzwe na general juvenal nimenya batazira kiroho nawe yagize ati nabaye umusirikare muri auditora militaire ni ukuvuga urukiko rw'igisoda iyo umusirikare ataye inkoyo yo mu bwoko bwa kalashnikov ati arihishwa ibihumbi mirongo irindwi z'amarundi atari kaha mu nkoho zatakaye zo mu ubwo bwoko badusaba umuriyoni n'ibihumbi amajana umunani ati biraboneka ko abantu bagize ibitigiri bagize ko indenzarugero bakaba bashaka gusa kudukorera inteba ishushe ubundi Eh, Eloge.
yumvijwe ni komiseri doc police zeno ndabaneze nawe nyene yahakanye ibyo yagirizwa byose avuga ko nawe nyene atari uhana rumwe yagize kuko atari afise abantu aha amategeko mu bijanye n'ihirikwa ry'ubutegetsi ubundi yumvirijwe yabaye Mu kanya eh, gatoya, mu- Herman Gidenin.
Mu- mu kanya gato eroje umucamanza yavuze iki kuri ivyo birego vyagirizwa abo bantu E, umucamanza gushika ubu aracarindiriye kuko urubanza ruzobandanya kuri uyu wa kane arindiriye guheza ngo yumvirize ibyo uwuserukira leta azoheza eh, uwuserukira leta muri uru rubanza umushikirizamanza azoheza ngo yagirize aba bantu maze azobone kuvuga ryari urubanza rugiye mu mwiherero na ryari hazofatwa ingingo ni ukuvuga ko urubanza rubandanya amasegonda make cane gose amasegonda cumi eh, uwundi mu kolonere we yaburanishijwe eh, yagirizwa iki wewe yashikirije iki Niko- ni koloneli mikokoro koloneli mikokoro nawe nyene yagize ivyo yagize- yahakanye ivyo yagizwa byose ko yoba ari mu bagiye kugura radiyo rpa kandi yari yugawe n'ubutungane co kimwe na commissaire de police hermengide nimenya nawe nyene yahakanye ivyo yagirizwa byose akaba mbere yavuze ko nk'amazu yamwe mu bapolisi bavuga kuko ari abantu ku giti cabo basavye inyinshi z'akababaro zirenga muri yaridi nabo nyene akavuga ko umwe muri bo eh, koloneli bisaganya basanzwe babana kandi kw'inzu yiwe itigeze ikurwako n'itafari nawe nyene acasaba ubutungane Urakoze.
yuko bwogira amatohoza urakoze eroje urakoze nawe
mu ntara y'amakamba ingwara ya malariya yariyongereye ku rugero runini kuko muri ayo mezi muri aya mezi atatu aheze ku barwayi ijana na mirongo itatu binjizwa mu bitaro mu kwezi ijana baba barwaye ingwara ya malariya abarongoye ubuvuzi muri ako karere bavuga ko ivyo ahanini bitumwa n'ihindagurika ry'ibihe isuku rike hamwe no gukoresha imisegetera nabi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fidelite fidele murambabariya fidele d'antoine ibiharuro duhabwa na muganga evariste niyo ndiku umuyobozi w'akarere k'ubuvuzi ka makamba birerekana ko indwara ya malariya yagumye igwira kuva mu ntango z'umwaka turimwo ingwara ya malariya niyo ngwara ya mbere ibonekeza muri kano karere k'ubuvuzi ka makamba Eh, nko mezi atatu eh, y'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu eh, ingwara ya malariya yarirongekanye cyane nk'amavuriro nka yose y'akarere k'ubuvuzi ka makamba turabye muri rusange indwara ya malariya mu gice cya mbere cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nko mu kwezi kwa mbere twarashoboye kuronka abarwayi ba malariya bangana ibihumbi cumi n'umunani n'amajyana na mirongo itanu na kane mu kwezi kwa kabiri harabonetse abarwayi ba malariya bangana n'ibihumbi cumi n'umunani n'amajyana arindwi na cumi na gatanu mu kwezi kwa gatatu guheze habonetse ibihumbi cumi n'umunani n'amajyana umunani na cumi muri abo bose barwaye indwara ya malariya ku bice mirongo irindwi ku ijana abenshi bari abana batarakwiza imyaka itanu none mwaba mwibatse yuko iyo yongerekana kuko tubona mu biharuro biva kuki icyo twibaza twakwibaza bwa mbere na mbere ihindagurika ry'ibihe ikindi twibaza turibaza yuko abenegihugu batari kubakoresha neza imisegetera twari twarabahaye mu bihumbi bibiri na cumi na kane ikindi nacyo twibaza ni ibidengera by'amazi usanga hirya no hino ugiye nk'aho hepfo mu nyankoni aho hepfo ku mutsindodi hirya no hino urasanga hariho ibinogo byinshi byuzuye amazi aho bari bimbye amatafari ibyo nta na kimwe kiravuga ibidengera ntibyishyuye aho bigace bituma imibu yarikiraho ikabyariraho umuforomari bakareba Evariste arongoye igisata gikurikirana abarwayi ba malariya mu bitaro bikuru by'imakamba ati ibitaro biraga murabona ko abari bakoze isale ku bantu batanu mugabo ubu twarongeyemo igitanda kigira gatandatu mugabo birashika tugaca turyamika babiri babiri kuko abarwayi babaye ikirenga twavuye tuja mu vyumba bigwariyemo abarwayi ba malariya bamwe bararemvye ntibashobora kuvuga ariko baba bagwaje bagiye baratuyagira waranyoye imiti irahera uratanguye eh barayinaye
ni umugwaje none kuvuye umwaka utanguye ega si ko ayigwaye mbere na mw'iyi minsi ngira ngo kabaye inkondora agatari gake yivuza adakira uyu ni umugwaje yego nibyo ni umugwaje uyu arwaye malariya kandi ubona ikiriho urabona ko ata yasha imiti yananiranye kubera yego amaze kunywa imiti inshuro nyinshi ni kasi gake si gake cyane si gake kweri ubona nk'urabona nk'ubiguma bigamura cyane arwaye malariya aho imiti yiwe rero ngaha turabona ko bihita binanirana kweri
muhira muribuka kwifuka umusegeteri yego umusegeteri kubera niwo turyamamo rero turyamamo rero hanyuma malariya sinzi igihe yaje ipfa kwera sinzi ko ari iya mibu duhuriye hanze naho abanyagihugu basabwa kuryama mu musegetera minsi yose aho mu bitaro makamba ku bitanda by'abarwaye malariya haramanitse imisegetera ariko bamwe mu barwayi cyangwa abagwaza hari abatayiryamamo kumvo babwije ijwi amerika kubera iki imisegetera aho ngaho mutayizera ntabwo twibaza ko yoba irimo ubwo bukoko kandi burahari kuko narigeze kugwariza mu minsi mike y'ingaha narabubonyeho bwinshi ubuhe bukungu ibihere ngaha narabibonyeho umuforomari bakareba Evariste afite icyo abivuga ko musanze nk'iyi misegetera twamanitse duheruka kuyimanika ari mishasha rero iyo kiba kibasigurira ubumenyi baragitahuye ariko ugasanga batagikoze iyi ni mishasha mpfaso iyi ni mishasha turi gushyiraho bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko malariya yahora ikara mu kwezi kwa gatanu bagakeka ko ni kwagera izo hava ibica bigacika imakamba fidel d'antoine sabimana ijwi rya amerika
imina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango si nkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunzi b'ibiganiro vya studio ijambo na cyane cyane mwebwe mudatanga mu kiyago ca ntorere kazoza jerome nyenzima ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku kibazo cy'umutekano n'umubano w'abanyagihugu badasangiye imigambwe muri komine gihanga aho ni mu ntara ya bubanza mu burengerazuba bw'igihugu reka mbere tudatevye dusabe mugenzi wacu jean paul nico ndindiriye adushikaneyo ikiyago umuheto w'amahoro siryo ijambo umushinge wo gushyira hamwe
turi muri komine gihanga aha naho ni mu ntara eh, ya bubanza eh, komine gihanga nk'uko eh, mubizi ni komine eh, mu minsi iheze higeze kuba havugwamwo eh, umutekano muke na cyane cyane ibintu bijanye eh, n'imishamirano hagati y'ugwaruka eh, ru- rw'imbonerakure rumugambwe CNDD-FDD n'urundi gwaruka rutavuga ruri mu migambwe itavuga rumwe na leta uno munsi vyifashe gute mbega ikibazo cy'umutekano abanyagihugu bakira gute ingene vyifashe ndi kumwe na bamwe mu bangaha igihanga n'amahoro mutama amahoro nitwa gahungu juvenal ikibazo cy'umutekano ntikimeze neza cyane kuko haracariho abantu bava muri kongo baza kudutwara abantu ibyerekeye induze ibyo z'imbonerakure n'abatavuga rumwe na leta byabaye bibi bibi baranagwana barakomerekanya birabugesera hamwe mbere bamwe baratoroka bakubise abandi barahunga abandi barafungwa nabo baracafunzwe kuko bakubise imbone- imbonerakure ariko twaciye tuba hasi musitani aratugirisha inama buri amatara aratugirisha inama turababuza gusubira kugira imishamirano birakunda bamwe baraguma iwabo ntibasubira gutera n'abacu turabahumuriza abatavuga rumwe na leta baremera barareka gushwa- gushamirana birakunda biraba uburyo biracagendeka buke buke yego rero twavuga yuko imibano hagati eh, y'ubwo gwaruka rw'imbonerakure n'ibi- n'urundi gwaruka rutavuga rumwe ruri mu migambwe itavuga rumwe na leta muravuga muti nagahengwe vyofuma imibano ni myiza I- imibano ni myiza nagahengwe kuko bari batanguye ko babuza abava muri centre bashika mu mavilaje hama agiyeyo bakamutoteza akamubwira nawe utavuga rumwe na leta hama gushikaho natwe bandi babino nabo baca batangira ababo kugira ntibashike aho abandi batavuga rumwe na leta bari hama urumva byari bitangiye kuba bibi twari durindiye byari guheza badukamo ubwicanyi byari byabaye ibintu bikomeye ngo yuko hageze aho eh, bamwe mu gwaruka rutavuga rumwe na leta batari bakija mu mavilaje yandi za village 4 5 n'ahandi urutavuga rumwe na leta nago ruri ngaha muri centre rukabuza abo kudashika ngaha niho vyari bigeze Kiri- biragorana gushikaho n'abaja mu mirima batangura kugira ubwoba hama rero imana iraduha rero bara- amaba- anama araba abura amatara aje musitanteri aje turagira inama n'abajejwe umutekano turamenye tu- turashingwa ko je nayo nsanzwe ndi muri i- wa mu- u- komite mixed de securite communale Ndashi- nde- nde- ntaja ku batavuga rumwe leta ndaba- ndabemeza ko bahagarika ivyo bintu badasubira gu- kurwana n'abatavuga rumwe na leta badasubira no kuja kurondera kuja kugira nk'ibikorera y'ubujumbura Bir- barankundira birakunda biraba aho hari ryari hari mu kwezi kwa- ku- mu kwezi kw'indwi yego ko nabo bagomba barondera abanyabujumbura nabo ngo baje iyo babafashe hama rero turabahagarika turababwira yuko abari bari bujumbura nibakora ivyabo twe ducunga ibyacu ngaha birakunda rero baravyumva baravyemanga hama umutekano uragaruka twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu
ikibazo tumvise gikomeye mwatubwiye yuko imibano hagati y'ugwaruka rudasangiye i- imigambwe ngaha eh, imbonerakure n'abandi batavuga rumwe na leta mwatubwiye yuko ari myiza mugabo mu kibazo rero cy'umutekano mwagumye mugaruka ko gikomeye nico abantu bajanwa muri Kongo sivyo ba bakajanwa n'abantu baca basaba amahera kugira ngo barikugwe kenshi nk'ubu baguma baza kudutwara abantu kugira tu nico kibazo nyene ku batabizi rero baravuga ikintu c'abantu batwagwa kuba bahandi batabizi bigenda gute ni bande babatwara basaba amahera ngahe bigenda gute abo batwara ni abantu bari- banza bampema muri kongo uwagiyeyo ejo bundi w'umuganga bamupfunze nayo mu maso yitwa amede bamupfunze nayo mu maso arabona n'uwo nza bampema aramubona aje gukondora icyo icyo kirindiro cyabo arabona n'ibigwarisho n'abantu urumva rero abo bantu baba- bo kwanza bampema baza kubatora baza kurondera nyene uwo bashikiye ko mugabo bakarondera uwo bafise amafaranga yotabagwa na menshi ashitse bamwaka ibihumbi icu- miliyoni icumi ku telefone akubitwa kugira umugore yumve ko birembye ko kenshi batwara n'amatelefone yabo hama rero tuga- tuga- abanyagihugu bagakotiza twakare twara dukotiza tunyegeye mugabo aho batwariyemwo ba sene david dejo ubundi baratwaye ba sene david batatu bagenda nabo mu- barafatwa ntibasubiye gusubira gufata abantu ngo bapfunge bavuyeyo kandi ntibasubiye kubuza abantu gutanga amafaranga ubunya n'uvuyeyo tuhamugomboye arashika agasubira mu biwe umva rero baca basaba uwo muntu bamushikanye hariya aca kubitwa eh, bakamushyira ku itelefoni umuryango wiwe ukumva ingene ariko ara- ara- araboroga ego umuryango rero ugaca utabaza ugaterereza abantu ababanyi tugaca dukorana tugatanga icyo umuntu afise ayo turonse tukwije zitatu dukwije zine akagenda uwamake numva ngo a- atanga imiliyoni zibiri E, ne- zibiri sinzi ngo bageze ko ubunya je narinzi ko ari zitatu aho mperuka wa nyuma twamugombeye kuri zitatu wa nyuma ego umva rero abatanga imiliyoni zitanu zibiri zitatu ego nk'abo batwawe bo- ba- batwawe bakora muri leta ngira bari abatanze ayandi kuko n'imiga- n'umugabo waraterereye kugira bakuri babi ego ikibazo rero ki- gihanze komini ico mufasoni ego ego ico kirakomeye cyane ngaha muri komine yacu ya gihanga n'ukuri ego utama ico kibazo nawe arico ukizi ko yego je ndakizi kuko bama bavuga ko babajanye bakavuga ko ba- bagatelefone baca bababwira telefone zabo imiryango yabo ikaca irondera amahera kugira ngo uwo muntu aveyo nta mbwa ntawe uzi iyo aba yajanye canke iyo aba yazananye babona agaruka gusa n'amahera uyatwara ntawe umumenye benshi kandi ngo bagenda babafunze ibitambara mu maso uvuga ngo ntibabona ayo bagiye oya ntibabona iyo bagiye no mu kugaruka ntibamenya ngo aho bagarukanye bababona ba- bageze hafi ya- ya- y'aho umuhana wegereye none abo bantu baza mu ijoro bigenda gute baza kubatora kubera ikari igihanga cyane cyane sinzi igihano uko yegereye ishyamba rya rukoko ngira ngo baba babajyana muri kongo cyangwa ahandi ntaho bimenye Mm.
kandi amatonso umira ngo ni ni benshi bamaze gushikirwa n'ayo makuba Eh, ni benshi bamaze kubatwara mu ya kane ino gihanga hose iburinga hose bama babatwaye Mm.
none eh, muva rero mu- mubaye mu bwoba ngaha igihanga umwe wese aravuga ati nagiye barashobora kuntwara Eh, ni mu bwoba kubera mugabo hari haheze iminsi mikenyi kubera hari haje abasoda benshi bari bahetse kubatwara nuwo bavuga batwaye mu village ya kane gusa Eh, byari bigabanutse gatoya eh, byari byagabanutse gatoya kubera bari bazanye abasoda benshi mugabo amatwa dusumira eh, n'ubu vuba ari umuntu baherutse ngo ngo ngo- ngo gutwara mutama majoro ari ikibazo rero ngaha mu- mufise ubwoba rero yuko um- umwe wese avuga ati barashobora kuntwara nanjye nukuri barahinduye umunsi kare baza kuwa mungu kuwa mungu kuwa mungu rero saa kumi na zibiri n'inusu nta muntu aba ari mw'ibarabara aba twinjiye mu mazu twanyegeye tuba mu ma- tuba mu ngorane gushika uno munsi kuko ntidushobora guterama ko tuba twibaza ko bashobora kudutora kandi bari bavuze ko bazodutora no mu kabari baravuga nuko batu- batubuze bazodutwara abana n'abagore kandi ngo niho twotanga menshi urumva rero nta mutekano dufise hariyo nk'uwahoze ngo ari umukuru w'umutumba wo muri eh, village ya gatandatu ngo n'ubu atararekurwa akiriyo ivyo nivyo nibyo ahubwo bateza ko baratinye gutanga amafaranga cyangwa baramuhebeye ababanyi biwe kuko n'ahandi atatazamera nta n'umwe agaruka
Mwega mutamaje mubona ho kugiki kuri iki kibazo na cane cane cyuko kuntu eh, umuntu ashaka kubaza ati none ayo makomite mixte de sécurité communale ayo makomite ya- yashinzwe muri ivyo vya cadrologie vy'inyabune ivyo bintu biba gute kandi eh, muhagaze mwese bi- bi- bit- bitoshoboka rumva byaradukanze byongera barakanga n'abategetsi kuko n'ahandi twari gusubira gukorana tukaja inama tukabwira abo dusanganywe duserukira abashingantahe abasosiyete sivile baba hirya no hino bakagerageza kugira nketi ikomeye tukamenya ahantu inzira bazananamo tugaheza abasoda buzuye ku rusizi buzuye kuri iryo barabara tukabaha imi- imi- imico imi- in- ama- imishora y'abo bantu bagaya bagafatwa mubona ho ho kugiki kuri iki gamufasoni oya ahubwo kandi n'ivyo bintu birasiga ubwenge kuko uri kuraraba nk'umuntu nk'abantu bamenyereye kuza baza gutwara aba- abantu kwa mungu ba- saa moya saa mbiri igipolisi gihari igisoda gihari urumva birasiga ubwenge cyane Eh, ukaza ubona abantu barabakuye mu kabare saa moya saa mbiri kandi n'abapolisi bahari bari ko baratembera mu mabarabara urumva birasiga umutwe twege ahubwo byaratunaniye n'ukuntu two- twovyisigura ko ivyo bintu biranyegeje cyane ego ngira ngo igituma bitagenda neza eh, ivyo bintu bibandanya biba ni kubera izo inyabune idakora neza mutama majoro byose biri- nibyo kuko yaba dukorana nk'uko twatanguye ko twari twabishinzwe hari n'igitabo ki- kibijejwe batwereka amabi yose twokinga ni ukuri bitogenda neza kuko ubu unya naba babibujwe n'ijya izi ntureka ziriko zirabibujura zabanije ziba bace ba- ba- badeha naye ahandi iyo tubandanya dukingira ikomine yacu tuhavuye dushika ku- kuhangiro ryiza n'abo bantu bo mu Kongo tukabatuza kuko twahagaritse imishamirano y- y'abatavuga rumwe na leta na- n'imbonerakure bigakunda nabo twobagira imigambi gatubaga- bigakunda kuko twicura ko harimo n'abari muri twebwe bo babatanga none twobatora gute tutamenye ko tutaronse ingene dukorana tutavuganye nabo hirya ngo tubabwire imi- i- info- i- ingene abo bikora yego cyane muri make rero mu- ndagerageje kumvirije musaba mustaneri musaba buramatari yuko hosubira kuba amanama akavyuka i- aya makomite inyabune i- bigasubira bikavyuka mukagira amanama akwiriye kugira ngo murabe ingene mubitorera umuti neza cyane twese nyene nti- ntibinubane ngo ngo bajya ngo kuba tutari kumwe mu mugambwe ngo ntibarimwo twese bakaza kuko gushika ubu bajya bo kwanza bampema ntibatwara abasendede fdd gusa batwara n'aba- n'abatari abasendede fdd nabo barabatwara urumva rero twese ico kibazo kiraduhanze eh, ni rusange urumva rero dutegerezwa kuja hamwe tukagira amanama ku bwinshi tugakorana basi nibura iburi ku- mu kwezi tugakora amanama kabiri mutaba namwe musaba iki mu kurangiza Mm, dusaba yuko buzana nyine abajeje umutekano n'izo nama zigakorana kuko mwese akaza aravuga icyo yabonye mu banyagihugu hama bose bimaze kwegerana ibintu bitorera umugambi bakabitorera hamwe abo rero bari bamwe mu banyagihugu bo muri komine gihanga mu ntara ya bubanza aho bose bemeza yuko uno munsi imibano hagati y'abanyagihugu badasangiye ivyiyumviro yifashe neza ariko ikibazo kibaraje ishinga ari ikibazo c'umutekano ngo aho hari imigwi y'abitwaje ibigwanisho baza mw'ijoro bakabatwara ababo bagaca basaba umuryango yuko uh, uwo mugomboza amafaranga ngo benshi rero muri abo boba batwagwa muri Kongo
ntorere kazoza nturere kazoza urakoze cyane jean paul nicyo nindiriye kuri icyo kiyago cy'abanyagihugu bo muri komine gihanga udushikirije ku byerekeye cyane cyane umutekano wabo n'umubano muri bino bihe by'inyuma y'amatora mu kiganiro kizokurikira tukaba tuzokumva abajeje intwaro icyo bariko barakora n'icyo batekanya gukora kugira ngo ibiraje ishinga abanyagihugu mu byerekeye umutekano n'umubano wabo muri bino bihe by'inyuma y'amatora bitorega umuti jerome niyonzima nari ndemesheje kino kiyago ndabasezere ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko imbere yaho tubibutse eh, inshamake y'amakuru twabashikirije twabwiye cyane cyane ku rubanza rw'abagenero eh, bagirijwe kuba barateguye gutembagaza eh, ubutegetsi mu burundi eh, urubanza rero rwabo uyu munsi rwihwejwe ika ibirego bagirizwa bikaba byashikirijwe eh, naho benshi muri abo bagenero bakaba nabo nyine babihakanye n'uwundi mukoronere nawe nyine yaburanishijwe uyu munsi eh, akaba yashikirijwe ibyaha yagirizwa twabwiye kandi ku yindi nkuru eh, yo mu rutana aho buramatari eh, ya hinduye ikayafuse ingingo yari yafashwe na musitanteri iyo ngingo rero yabuza abapfasoni kuja mu bunywero batari kumwe n'abatambukanyi babo iyi ni inkuru twabashikirije ni inkuru yerekeye indwara ya malariya nayo nyine ika isa n'iyabaye ndanse eh, mu ntara ya makamba abatetsi bajejwe amagara y'abantu bakaba bavuga ko biva ku sukurike eka no kudakoresha imisegetera neza mwakoze eh, mugire umugoroba mwiza mwese